bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na joe diana ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no ku mirongo ya fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri batwumva muri mu rwanda ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu no muri uganda muratwumva tankomanzi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uko umwaka utashe muri leta zunze ubumwe za amerika ukwezi kose kwa gatandatu ni ukwezi guhimbazwamwo amateka y'abakundana bahuje ibitsina n'abashima guhindura ibitsina baremanywe lgbt mu mpfunyapfunyo mu karere k'ibiyaga binini abenshi ntibaraba neza umuhungu akundana n'umuhungu mugenzi wiwe umukobwa akundana n'uyundi mukobwa gushika aho bahuza ibitsina cyangwa umuntu ahitamwo guhindura igitsina ciwe ari umuhungu akavuga nk'umukobwa akaba umukobwa ari umukobwa amahomoni we agahinduka ku buryo asigara ameze nk'umuhungu eka ikibano co mu karere k'ibiyaga binini ndetse na afurika muri rusange ntibarashika ku rwego rwo gutahura uwo muce w'abantu bigenda gute kugira ngo umuntu avuke ari umuhungu ariko akumva ashimishwa n'umuhungu mugenzi wiwe n'imisemburo yiwe hormone imutera canke utu tubazo ivyiza two dutumbereza ku muganga yanonosoye ivy'imisemburo itandukanye igize umubiri wa kiremwa muntu uwo muganga tuzomutumira kuwa gatatu uza mu gice ca kabiri c'ibiganiro bibiri ijwi rya amerika rigiye kubatunganiriza kubakundana bahuje ibitsina mu kurindira ariko umuganga wa wundi ati inda woyibaza uwayiraye ko igice ca mbere uno munsi reka tugitangurane n'umukobwa yemanga ko umukunzi wiwe ari umukobwa nkawe ni albina sidney kirenga tugiye kuyagana nawe ari mu gisagara ca montreal muri canada ikaze muri muri sanga albina
murakoze cyane diane umeze gute meze neza love is love eh?
love is love love always wins
turi kumwe kandi na eric semuhungu umunyarwanda wa mbere yakoze ku mugaragaro ubukwe buciye buciye mu mategeko n'umuhungu nkawe eric semuhungu aba mu gisagara ca las vegas kiri muri leta ya california aha muri amerika eric ikaze muri muri sanga nawewe
muraho neza murakoze diane kuduha ijambo murakoze love is love Yeah.
nawewe sivyo yego love is love love to win always
nuko rero reka ah, turaza kuyaga ku mateka yanyu mudusangize urugendo rwanyu twabwiye ko hariho ah, ah, intambwe ibihugu by'akarere ka ibiyaga bigari bitarashika ko ku m- mico itandukanye ku kumva ah, abatandukanye bakundana bahuza ibitsina tubarabasaba imbabazi turaza turagerageza kuvanamo ubutumwa butaryoshe kuri facebook yacu ariko mutubwira mwebwe amateka yanyu n'ibyanyu ni mwebwe mubibayemwo abariko baratwumviriza tukabasaba kuza kubaha albina na eric mu myumvire yabo n'aho bahagaze ku vyerekeye inkundo zabo reka mere muri montreal kwa albina albina tubwire rero watanguye kumenya ko ufise intumbero yo gukunda abakobwa nkawe ryaye
Eh, byatangiye nkiri muri segondere ubwo ni ukuvuga ngo ni mu mashuri yisumbuye aho nabonaga ko mbona umuntu abandi batabona ari we nkunze ubwo ni ukuvuga ngo umukobwa mugenzi wanjye ariko nkabibona mu buryo bw'umubiri ko akunda yumva ufite attraction cyangwa se bakunda kuvuga ngo ni force magnétique kumva niwe muntu wisangaho kumva niwe muntu uguha kwishima muri kumwe mwicaranye cyangwa muganira ariko njye ntinjye menya ese nibyo nta- nari ntarasobanukirwa neza nimba ari byo kuko ariko niyumva Mm. ico gihe ubimenye waritahuye vyoroshe warabivuganye n'umuvyeyi vyagenze gute
ntabwo nabivuganye n'umubyeyi cyane cyane ko njye nigaga mu bigo by'ababikira aba ari ibigo biri bikarishye cyangwa bigoye ku buryo ibyo bintu nta nubwo wabivuga ubivuze barakwirukana cyangwa se barakeka ko umeze ukundi kuntu icyo gihe rero bakundaga kumbwira ngo babona meze nk'abahungu ba- a- akaba aribo bambwira ko babona ahubwo ngewe meze nk'umuhungu ugasanga nuko nitwara nuko nambara ni ibya gihungu nataha mu rugo mama akanyigisha kwambara nk'abakobwa cyane nkeka ko byagiye bihinduka kuko nagiye njya mu bintu by'ama beauty pageant njya mu bintu by'abamisi gutyo gutyo ariko ntibyakuyemo uko niyumva ndani muri njye Mhm.
ariko nabigumanye nk'ibanga kuko nibazaga ko nta muntu nabibwira no mu rugo ntabyo natungutsa kugeza igihe bigaragariye niko navuga Mm, hanyuma ah, umugirlfriend urukundo rwawe rwa mbere eh, rwaje ryari canke wabanje ku muhungu munyuma urahindura Bon, namwe nta mukunzi ngira igihe kirekire ku buryo umukunzi wanjye wa mbere namugize afite makumyabiri n'itatu nta n'igihe giciyemo ko ubu mfite makumyabiri n'itanu uwo wa mbere rero nawe namugize kuko inshuti zanjye zansunikiye kumugira baravuga bati umaze igihe utagira umukope nk'abandi bana ese ni uko uri mubi ese ni uko utabikunda ndavuga ariko se wabigerageza nkareba ubwo niko gukundana n'umuhungu w'umuzungu yari umudage nawe mbona birananiye ndamureka nyuma nkundana n'undi w'umunyarwanda nawe biranga ubwo rero niko ubu ngubu ndi kumwe n'uyu w'umukobwa Mm. vyanse gute Wa- vyanka gute Mm, namye mbona tudahuza namye mbona atari we muntu nshaka ako kanya cyane cyane ko nabonaga nanjye ubwanjye wajya ndi nk'umusore se sinzi ukuntu nabivuga nkabona hari ukuntu ntazi kwitwara nk'abakobwa uko abakobwa bitwara ku bahungu ariko naba ndi kumwe n'uwo mukobwa we nkabona nditwara uko ndi nkabona nditwara nka albina wa nyawe Mm. Ah, rero nibwo nabonye ko mu by'ukuri ndi kubihunga ariko uwo ndi ni uyu nguyu mhm. albina iyo umuntu ari kumwe n'umukunzi wiwe mu- w'umuhungu canke iki ah, ha- hari ivy'umubiri ugasanga umufashe ukuboko uramu Ah, ico gihe waramufata ukumva nta kintu ki- ki- gihindutse muri wewe ku mubiri wawe nk'umukobwa ari kumwe n'umuhungu Bon, ntabwo njya kubijyamo cyane mo hasi ariko buriya umuntu aba afite ukuntu yakuze baravuga ngo ah, umwana apfira mu iterura Mhm.
ukuntu umubyeyi wawe yagutwise cyangwa se uko yakubyaye agukuza burya birakwafekita ku buryo u- uyu, eh, sexual orientation cyangwa se uburyo wiyumvamo mu buryo bw'imibanire y'igitsina bigenda bigira uko byitwara ngewe rero bifite uko byagenze ntabwo mbijyamo hasi cyane Mm.
ariko namye numva ntisanta aleze cyangwa se ntafite amahoro ndi kumwe n'umusore ni uburenganzira bwawe bwo kutabitubwira vi prive yawe ni vi prive yawe Ego, reka rero duve muri montreal tugende las vegas kwa eric semuhungu eric hameze gute las vegas Eh, ndazi ko ari igisagara gishushe ngaho
turameye hafeka turaho turakomeye Eh.
harashyushye ariko umugabo hameze neza Umukunzi wawe ubu ni gute?
sama dufite abagira utazi benshi cyane Mm, umukunzi wawe bite ari aho
Ah, umukunzi wanjye yitabye imana ariko ah, niyo nzira ni ukuvuga ngo twa- twa- twe- yitabye imana bibiri na cumi na karindwi ariko twari tumaranye imyaka itatu Mm, eh, Kuba- pole sana.
yeah.
Mm, pole sana pole sana uri ku mafoto ni- waduhaye niwe yitavye imana
yego amazina yitwa ryan act- actually yakunze ku- kugaruka mu nyamakuru cyane mu rwanda kubera ko baba bamubona inge munyarwanda wa mbere ukoze ubukwe n'ubwa mugenzi wanjye biri ofisho biri ofisiyeri ubwo rero habayeho amacarenjazi menshi kubera ko ntabwo nari menyewe kwandika mu binyamakuru Ah, ariko nagize aho ndabyakira Utubabarire Icya mbere kubona tuko- twarakundanaga Eh.
karame utubabare kubona tumukubajije twari tuzi yuko ah, hariho uyundi muri kumwe rumva ko atari byo utubabarire cyane hama ubandanye Ya- ya- ya, nta kibazo Eh, nta kibazo eh, bameze ko ari byo abantu ntabwo bamenya ukuri k'umuntu ba- mu- bitavuzweho so nta kibazo niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubiganire ego nuko rero Eric tubwire imbere yuko ukora ubu ko wabukoze uvuze yuko umukunzi wawe yitavye Imana mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi yari umugabo ha, hanyuma ah, ah, u- u- mwakoze mwari mwakoze ubukwe ryari
Ah, so ni ukuvuga ngo twamenye bibiri na cumi na ga- na gata- na kane iri gutangira duhura muri afurika du sud noneho tuza gukora ubu- tuza kwimukira muri leta zunze ubumwe za amerika bibiri na cumi na gatandatu dukora ubukwe mu kwa gatanu ku itariki makumyabiri na zirindwi tubanza kujya mu mu rukiko navuga ko ari nko mu rukiko kigenekereje mu kinyarwanda noneho mu kwa gatandatu kwa bibiri na cumi na gatandatu dukora ubukwe butumira abantu dukora seremoni nyine nk'uko bavuga ngo white wedding so Eh, ni ukuvuga ngo yari mu kwa gatandatu kwa bibiri na cumi na- na- na gatandatu actually kuri aniveriseri ye so niyo mpamvu iyo tariki natayibagirwa ariko mubonye ni eshanu twa gatanu ari kwa gatandatu i mean Mhm. Yeah.
abashaka kumuraba umukunzi wawe ariko kuri facebook yacu ah, voa radio yacu aho twashize ko agafoto ka mariage yanyu hanyuma rero imbere y'uko mu- mufatana n'umukunzi wawe tubwire mu rugendo rwawe wowe wagiye kubimenya gute yuko ah, atamukobwa uzoba uri kumwe nawe ukundana na- ukunda abahungu ryariga eric byagenze gute wabyumvisemo ryari ufite imyaka ingahe So ngewe ko nakuze eh, ndi umwana akuriye mu mujyi wa kigali nyarugenge kimisagara Ah, ni kigapirimeri kimisagara ku bantu banzi kimisagara na- banyitaga ngo cyabakobwa nkunda kwambara nk'amajipo ya bashiki banjye Ah, nyina n'abakobwa nakunda kuba ndi kumwe n'abahungu cyane nk'uko nkunze kuba ndi kumwe n'abakobwa so bakayita cyabakobwa icyo gihe nari muto ah, niga nko mu wa kane pirimeri ndi kuva mu wa kane pirimeri njya mu wa gatanu pirimeri nkumva nkunze abahungu nyine nkumva ni- nibo bantu nibo bantu nibo bantu nkumva ni- ni- ndi atarakitive kuri bo nyine nibo nu- aribo bantu numva icyo gitsina numva nakunda ariko nkunda gukina nyine n'abakobwa noneho ko nyine icyo gihe ntabwo nari ndasobanukirwa bivahe bijya he noneho ngo ngeze mu wa gatandatu eh, pirimeri nibwo naje kubimenya kubera ko icyo gihe iyo mu rugo baduhaga nk'amashokora ah, hari nk'abayakuye nko hanze nayashyiraga abana be twiganaga n'inshuti yanjye b'abahungu cyangwa nabo bakanyandikira hari igihe abahungu baneretaga niga pirimeri noneho ubwo nkabashyira ya mashokora nyine noneho twandikirana nk'amaletire y'urukundo noneho ubwo iki gihe nibwo yatangiye kumva ko ndi attracted ku bahungu n'abandi kumwe n'abakobwa nkumva ni abakobwa bagenzi banjye n'abandi kumwe n'abahungu nkumva nyine ni nk'abasiri banjye noneho icyo gihe rero ah, narakuze numva nyine bi- ndimo gutyo banyita cyabakobwa nkababara ariko ngera aho nyine ndabyakira ntangira kugira abahungu dukundana ndi mu rwanda Ah, cyangwa ukuntu nasaga mfite umubiri umeze nk'uw'abakobwa ukabona aba- hari abagabo buba- bubatse ukabona aba- ndabatse like ndi attracted kuri bo ariko njyewe sinumva nabishaka nyine kubera ko nava wenda nza- bizagenda mu rugo bakansengera bakagira ute wenda ngo ni ibintu ngo ni- ngo ni uko nkiri muto bizashira ariko biranga nyine birakomeza so nuko nisanze nyine muri ubwo buzima nyine ariko ntabwo yari indwara kuko nahoraga mbwira amago si indwara ahubwo niko niyumva n'ijwi mfite nk'iry'abakobwa No.
ijwi ryawe Yeah.
ryahoze gutyo kuva kera
Ya, ijwi ryanjye ryameze gutya ahubwo ubu ngubu rirakomeye mbere navuga nki- nk'akajwi gatoya cyane kumva ni nk'akabakobwa Ya, hanyuma mm.
gaheri ababyeyi bawe mwabiyanze ko uh, barakwakiriye mwarabivuganye ko byagenda gute mu rwanda ukiriye
ya urumva mfite nari mfite mfite umubyeyi umwe eh, mama so ntabwo of course nk'umubyeyi ntabwo abanza kubyishimira yarabanje ara- biramurakaza eh, nyuma nyine amaze kumenya ko nkunda n'abahungu bagenzi banjye ariko akaba ati bakaba bati barabibona uko ndi cyangwa ariko batazi ko nyine nzakundana n'abahungu bagenzi banjye noneho ubwo rero eh, kubera ko nyine ubuzima n'abakuriyemo iki gihe like karitsiye twabagamo kimisagara ni hahandi ushobora gutambuka umuntu akaba yagukomera ngo si ngo uyu nguyu umeze gutya na gutya so bigatuma numva mm, mm, nshaka kuhava wenda ngo njye ahandi so icyo gihe rero naje ku- ku- kujya south africa ariko mama ntabwo ashaka ko njya south africa kuko yavuga ati nagerayo wenda ko aho byemewe azahita yangirika so icyo gihe mama ntabwo yabyifuza ko nagenda bati mugume hafi nyine ah, ajya ndeba ahancungira hafi ariko na- uko yabitekerezaga ntabwo yasanze tutari komeza ko yari azi ko nzangirika ariko sinigeze nangirika Ya, gusa ah, ntabwo um- nyine yabyishimiraga nyine mbere ariko yageze aho aranyakira ngeze South Africa mubwiye ko mfite umukunzi aranyakira aba proud yanjye mwereka umukunzi wanjye bashiki banjye mbereka umukunzi wanjye barishima bakajya banadusura nuko n'ubukwe bwanjye uko bigeze ku barabutashye Mm, bataha ubukwe ba- ukibabwira ko ugiye kubaka urwawe babyakiriye gute
mama yarishimye aravuga ati "Eh, niyo mahitamo yawe ntango ntango naguhindura uko utari kandi ariko wavutse turakuzi ukiri mutoya eh, tuzamenya ubwenge nyine akanyigisha kugura- akan- nkangura kujya nibuka gukoresha agakingirizo nyine nk'umubyeyi agomba ntabwo yagushora nyine agomba kukugira inama so ubwo ngubwo rero eh, ba- nari babwiye barabyishimira baransapotinga abatante banjye mama wanjye bashiki banjye bakuru banjye barumuna banjye barishima nyine nanjye numva ko nari njyenyine na sapoti mfite kugeza kano kanya ni uko ari mama wanjye wabaye hariya ku bwanjye iyo ataza kuhaba mba mfite nka depression kuko ibyishimo burya ni umubyeyi kandi n'umwe nari nsigaranye so iyo ataza kunyakira mm, byari kumbangamira kugeza aya magingo aje.
nuko rero eric semuhungu hamwe na albina turagumana ah, igice cya kabiri turakira amatelefone y'abakunzi b'ijwi rya amerika babaza ibibazo tugasaba ko abaza guhamagara bose muraza kunyihanganira uza kuvuga asa nk'ukomeretse abatumire bacu turamuvana ku murongo dushaka ibyiyumviro n'ibibazo bitomoye ntidushaka guterana amajambo turahera kuri wilson wilson ikaze ku ijwi rya amerika
ego murakoze cyane Eh, uherereye hega wilson
ndi muri indiya mu buhindi india mu buhindi haravugwa make
haravugwa ubushuhe haravugwa imyuzurira haravugwa inkuba ziri gukubita abantu havuga ibintu byinshi Mm, ni ukwihangana i- ibya- ivy'imyuzure n'iki ivyo vyo biri hose ama ubushuhe ico gihugu camye kizwi cane ku kungene gishuha
ego Mm.
ego cyane nuko rero nagutumiye eric semuhungu ni umunyarwanda wa mbere mu mateka y'u rwanda akoze ku mugaragaro ubukwe buciye mu mategeko n'umuhungu nkawe turi kumwe kandi na albina sidney kirenga we yifitiye umukunzi w'umukobwa nkawe akabazo kuri abo bantu babiri eh, katumye uhamagara naka
ego murakoze cyane Mhm.
Eh, akabazo nashaka kubaza kuri semuhungu eh, ni uko nashaka kumubaza mbega ah, nk'umwe urumva mu bantu ba- bakundana n'abo bahuje ibitsina kandi muri kiritire cyangwa navuga mu mico y'aba- y'aba- y'abanyafurika muri rusange cyane cyane mu rwanda havuka ari ibintu usanga abantu benshi bagendera ku myemerere eh, ibintu by'imana ugasanga barabigwanya esike we nibaza ko nta muntu n'umwe ashimishwa no no no kwangwa cyangwa gutukwa no mu- na, na- na sosiyete avamwo iyo bimushikiye ibyo bintu akabona amakritike akabona abantu bamubwira nabi abigenza gute kugira ngo mental health yiwe ig- igume imeze neza hama kandi akabazo ka kabiri mu gihe eh, arose amaze kuronka sapoti kuko numvise avuga ko ah, mama we hageze igihe akamusapotinga amaze kuronka sapoti y'umubyeyi wiwe yumvise ameze gute yo ni igiki yobwira abandi bana ba- ba- cyangwa abandi bahungu ah, bakiri muri bakiri mu- muri eh, novuga bakiri bakihishije kubera ko sosiyete itabemera kubera ko sosiyete itabakira cyangwa amasengero basengeramo atabi- ata- atabakira yobahanura iki kugira ngo kuko ndazi neza yuko iyo u- ukunda ikintu ariko ukaba umuryango wawe sosiyete yawe igihugu cyawe bata- batabishaka wumva umenga bariko bara- ba- barakuberaho ubuzima udasha- wowe udashaka kubamo yobahanura gute kugira ngo mu mutwe habo ha- hakomeze kuba hameze neza kuko eh, ndazi ko hari ibintu bishobora kuba byonona mu mutwe abantu bize ibintu bijyanye no mu mutwe nibaza ko twemeranya nabo hama ku kibazo cy'uyo mutumirwa wundi nawe Mhm.
ah, mbega ah, nk'umukobwa ah, ah, akundana n'umukobwa mugenzi wiwe muri eh, sosiyete ya- y'abanyafurika naho nyine ndavuga kimwe no- no kwa semuhungu Mhm.
Ah, abakobwa ni abantu urumva aba- ba- n'imico yacu bavuga ngo ngo ngo genda wera iyo ugiye urumva baba bazi ko umukobwa azoje yagiye hanyuma ah, we ashobora ku- kubana nabyo gute kuko ndabizi ko na- no no kuri we gishobora kuba ari nk'igikomeye kuko eh, haba amajambo menshi haba amakomantere menshi babavuga ko yu- ashobora ku- kwi- kwiremamo umutima gute agwana gute na- na- na- nabyo nawe n'igika ashobora kubwira abakobwa bagenzi be bafite ibyo byiyumviro cyangwa bafite ku- biyumva nk'uko Eh, ikindi kibazo cya nyuma nabadose mu ngo esike kuba umuntu agira iyo nyiyumvo arabivukana cyangwa n'ibintu bimuzamo amaze gukura urakoze urakoze wilsongaho mu buhindi ugira umunsi mwiza
ego murakoze Eh, ubandanye kudukurikira kuri wezi tata kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com aho mu buhindi n'abariho bose abarundi n'abanyarwanda mutwumva Mm, turabashimira ko mwumva ijwi rya amerika
ego murakoze cyane ego bayi Ah, turahera kuri eric eric wumvise akabazo n'utubazo twa wilson mu buhindi
ubuhinzi ego utubazo twiwe utwicura Okay, reka musubize ah, urakoze cyane buri so ku kibazo ba- ku bibazo bibiri bajije Ah, nanjye reka se mu ngo nkura ah, numvishe mbere y'uko mva mu kabati nk'uko yavuze ngo nko kuva mu bwihisho kugira ngo nemere uwo ndi we na- na- bisaba ngo ubanze wiyakire ubwawe mbere y'uko famiye ikwakira cyangwa undi muntu uwo ari we wose akwakira so ugomba kubanza kwigira icyizere ariyo confidence yo kumva ko uri ready kwakira critics abantu bazakutuka abantu bazakurwanya abantu bazakuvuga nabi iyo mu gihe wamaze kwi- kwiyakira nibwo uba uba uri ready kuba wa- wa- wa- wava mu kabati nyine ukavuga uwo uri uta- nakubaho mu bwihisho so ubwo rero ah, ikibazo cye yabajije ati ese ah, mu- mu- mu muco nyarwanda se cyangwa mu muco wa nyafurika ntabwo ibyo- iyo mico iba ihamenyerewe ati mbibona gute se mbifata gute se cyangwa mu bintu by'iyobokamana so icya mbere na mbere nubwo bavuga ngo isodoma ni gomora ngo baherembuye ngo kubera ngo abatinganye cyangwa se abaryama bahuje igitsina twese ntabwo twari turiyo nemera ijambo ry'imana ndi umurokore ariko ntabwo twese twari turi isodoma ni gomora so iyo umuntu aza kukubwira ngo baharimbuye ngo isodoma ni gomora ngo kubera ngo mwe mwa- mwaronganaga n'abantu muhuje igitsina ntabwo ibyo bintu ah, njye njya mbyemera gusa nemera ijambo ry'imana ariko rero ah, mu rwanda mu gihugu cyacu ntabwo byigeze biba ikibazo nk'uko his excellence president w'u rwanda paul kagame yigeze kubivuga mu nama yabereye i san francisco california bibiri na cumi na gatandatu yavuze ko mu rwanda tu- iki- kigeze kiba ikibazo atazanakigira ikibazo ahubwo twebwe nkatwe abantu muri komineti y'abantu tubana nabo cyangwa duhura nabo mu buzima bwa buri munsi nibo bantu uba usanga bagifite nyine imyumvire ikiri hasi usanga nyine umuntu ngo kubera ko ari- ari umuhomosekisuweli cyangwa se ari umutinganyi ngo baramwirukanishije mu kazi mbere bamuhaga akazi yari ashoboye ariko nyuma kuko avuze icyari ntibakibonye ko ashoboye baramwirukanye ariko numva ibyo bintu bitari bikwiye kuba ikibazo ko umuntu ku- kubera icyari ngo ntabwo yakora n'abantu bagenzi be kandi baba bari babanye neza bari bameranye neza Mm, hanyuma rero ngo ukabigenza gute kugira ngo ubirengere kuko urumva ko hariho n'amazina babaha hariho n'abatarabitahura U- ubigenza gute kugira ngo urengere ivyo bikomere bagutera nico wobwira abana b'abahungu bacitinya kuvyemanga ya ah, so ni ukuvuga ngo ubu ngubu ni uguta- tugiye gutangira tu- kujya dukora ubukangurambaga tu- kugira ngo uh, ku marezo sosiye tu- dukangurire abantu ko abo bantu nabo ari abantu nk'abandi kuko abantu babaye mu bwihisho ni benshi abatinya kuvayo ngo bavuge uko bari ni benshi bitewe ni- wenda n'imiryango baturukamo hari igihe bari umwana wo ku muyobozi runaka umwana wo wo- wo kwa pasiteri ugasanga navayo ngo avuga icyari bira- ni ikibazo gikomeye ariko re- ndagira ngo nkangurire abantu mbabwire yuko nta muntu uhitamo kuvuka gutya ngo yigire gutya cyangwa abyikora akuze keretse ko nabo bashobora kuba bahari bitewe n'amikoro umuntu ashaka ubuzima ariko nta muntu uke- ukeneye kubaho atukwa ngo kugira ngo yigire kino yigire kiriya so niyo rero nakangurira urubyiruko ruri hariya rukiri mu bwihisho kubera ko bavutse nagira ngo mbabwiye ko nabo ari abantu nk'abandi nabo bashoboye batuva amaraso nk'ay'abandi tutari ibivumwe ibyo bintu ba- batu- batuvugaho bibi atari ko turi kuko turi abantu ahubwo banafasha bagenzi bacu mu- nk'umuntu u- tudahuje igitsina a- afite afite ikibazo akanyiyambaza namutabara nitaye ngo ni uko tudahuje you know so ubwo rero mu- aba- ah, ndakangurira imiryango y'abamama abapapa bafite abana bameze gutyo cyangwa bakabona imico imeze gutyo nimukabace nimukabace mu miryango ngo bitamubacireho iteka Yego.
kuko nicyo gituma abana bagira depression bakaba bakwiyahura bakaba bava mu rugo bakaba bagiye bashyira mu mi- mu biyobyabwenge kubera ko baba badashobora kwakira iyo situation yo ku- yo kwangwa n'umubyeyi kuko kwangwa n'umubyeyi ni ikintu kito Ego Albina kitari ha- cyiza ego Albina hama nawe yakubajije utubazo nk'utwo ati nk'umukobwa wemanga kugendana na- n'umukobwa nkawe ubirengera gute amajambo bakubwira Mm, eh, arahari Ubire- ubi- ubi- ubirengera gute izo nguvu zikurahe hama ni igiki ubwira abana b'abakobwa bagenzi bawe
uburyo mbicamo ayo magambo mabi n'ibindi byinshi bakora bibi bampura uko ndi ni kwa gusenga nizera ko imana ari urukundo ariyo mpamvu twese tuba turufite icya kabiri nzi gusubiza nzi gusubiza mu buryo buboneye nize ikinyarwanda nize icyongereza nize igifaransa iyo wanditse nanjye ndagusubiza ariko nkagusubiza mu buryo natojwe n'iwacu butandagaje cyangwa butari bubi cyane iyo mbonye birenze uburyo mbitekerezamo ndabireka ntimbe nagira icyo nsubiza nkanabyihorera nkamera nkaho ntabibonye gusa birababaza cyane ko umuntu aba yumva gutunga urutoki kuko ufite uwo wakunze kandi wowe utamutunze urutoki kubwo uwo yakunze ntekereza ko haba harimo no guta umwanya kuko sinumva ukuntu umuntu aba afite umukopine we cyangwa umukopa we akavuga ati ariko bari abantu bo bari kwitwara nabi njye ndumva nababangamira kandi wowe nyamara utamutunze urutoki ku mukunzi we ubwo rero birimo kwikunda birimo guta umwanya ku bandi bitari byiza na gato hanyuma icyo nabwira abakobwa Mhm.
nibikunde nibamara kwikunda bakunde n'abo bashaka kuko amaherezo y'isi ntabwo umuntu abaho kabiri ubaho inshuro imwe iyo nshuro imwe rero uba ugomba kuyikoresha neza uko ushoboye uko ariko kose birimo ko ugomba kwishima ugashimisha n'abandi ntabwo bose babanezeza nicyo kintu abakobwa baba bagomba kumenya ari nayo mpamvu ugomba guhitamo ab'ingenzi wanezeza kugira ngo uzapfe ugize icyo usiga cyiza niko njye mbyumva ego mbega albina nimba atari ibanga kuko urumva ah, ni ko waremwe ni kuri mugabo hariho umuce munini w'abantu batandukanye nawe we nta gihe mu buzima bwawe byigeze gushikira ukumva uricujije ukumva umenga umera nk'abandi canke ntibyigeze
njyewe nakuze ndi comment dire ndi rebelle ntabwo numva ko bikwiye ko mba uko abandi bashaka namwe mfite uko niyumva ubwo niko nakurikije na n'ubu ni nako nkurikiza birimo ko no mu rugo twabishwaniye kenshi cyane na n'ubu ntabwo turabyumvikanaho ariko barabizi ko ntabyigirisha barabizi ko aba ari ibintu nibyirisha najya mbishyiraho rimwe ubundi nkabisiba amafoto nkayasiba yemwe nkanakora izo interiviyu zose zibihakana cyangwa se ntinabivugeho na gato kuko hari benshi cyane bihishe ba- babifite ariko badashobora kubivuga A- bari no mu bantu bajya ku makomantere bakandika ibintu bidakwiye kandi mu by'ukuri nabo babibamo nimba waba- wajya ngo ni ni nka club sinzi ukuntu biba bimeze ariko njye namye mvuga ko eh, agaciro urakiha wa mugani wa his excellence agaciro urakiha ntabwo warindira ko undi muntu ari we u- ukumenyera ogisijene ugomba kuyiha ukishima ukabona n'uko wayihundika kuko nimba utishimiye none turajya gushimisha undi gute Mm, nimba atari ibanga ga albina iyo uvuze ngo mu rugo ntimuravyumvikana ko bivuga iki Ah, ni kuvuga ko abavyeyi ntiba- ntabwo babikunze ntabwo babyishimiye Mm.
kugeza na n'ubu ni ibintu n'ubu kuno mba nabipostinze mba mbizi ko aho bari bari kubireba ariko umujinya ni hose ariko nakora iki se ariko nyamara umubyeyi iyo akubyaye aba ateganya ko ibyo yagutoje ari byo ukora ariko nanone nawe ukivukira donk ukikorera ibyo ugomba gukora rero iyo ata atibuka ko yandeze neza ngo angirire confiance cyangwa icyizere nakora iki se ntabwo namufatiraho imbunda ntabwo na mutegeka bindi bihambaye uretse kumubwira ko njye nkimukunda uko ari kose kuko nawe arakosa ntabwo ababyeyi bacu baba bari pafe kandi nanjye ntabwo numva ari ikosa ku buryo njya gupfukama njya kuryama hasi niko niyumva niwe nkunda uwo mukobwa nyine ubwo igihe kizagera wenda nkumva atari we nkunda nzamenyesha abantu nk'uko n'ubundi byose mbibamenyesha Hanyuma, ariko mu gihe ariwe nkunda ubwo nyine ni uko amadukote y'uwo mukobwa wundi eh, mukundana wowe muri famiye wa- yabo barakwakiriye baragukunda barakwemera baramutahura oya we yamye afitanye nabo ibindi bibazo bitari n'uko yi- yimereye ariko we of course hazamo n'akarusho kuko we ameze iyo umurebye ugira ngo ni nk'umusore Le- ubwo rero nabyo ni defo mu rwanda ntekereza ko uko umuntu yisamuye byose aba ari defo uko aryamye ni defo wahagarara ni defo ibintu byose ni defo sinzi ikibazo gihari ntekereza ko ariyo konfi ya mbere bamufiteho kubera uko yambara uko hasi inyuma kandi ukibaza uti ese kuki imana abantu bamwe barema kuriya abandi ikabarema kuriya ubwo rero aba ari ikosa ryaba ari ikosa se ry'imana kuko sinumva ko imana agiye kumurema itareba uko am- uko ari n'uko ameze reka turabibandanya Eh, turacari kumwe na albina hamwe na eric muhungu ariko hariho kandi n'abandi bari kuri telefone innocent ikaze uherehe innocent
mwakemerereye mu burundi uhereye mu burundi akabazo kawe kwa albina canke kwa eric
oya akabazo kanje ndashyikiza ku mpande zose duga ku ijambo
yego akabazo nsiziza kandi mbega mu gihe muba mwubakanye muri iki gitsina kumva yuko ari ibyishimo kuko umuntu wese afite ibyishimo byiwe ahantu uvuga ni nta kosa riba ririmo mugabo akabazo nsiziza yuko asa n'amakenga mbega mu gihe tumenye mu muco w'ikinyafurika ubwo bundi gusa cyangwa u rwanda gusa afurika yose ikaze yuko umuntu ateza kuvuka akabaho akagira umuryango ndetse uwo muryango we uba ukaguka ukagira akagira abana abana be bakaba bakikinurira kugira ngo niyo ya- yagiye ni- yagiye yitaba n'imana izina ryiwe ntiryirengere burundu mbega bobo muri kazoza ko abanye bahuje ibitsina biteguye gukora iki kugira ngo amazina yabo kumve ntizibagirwe canke agire ico asize agire umwana asize ngaho ku isi kugira ngo n'ababyeyi biwe babone koko ko yabaye umuntu izo ngeso yagiyemo kumbe bita kandi ingeso mbi zitabaye mbi cane kuko ba- bombi bazi yuko eh, adasize akana rero bakibazaye ingwara zisumba mugabo ndibaza yuko bitera ingorane gusumba mu gihe baba bafite ikindi batekanye icyo kintu baba batekanye kikubwira imbere y'uko baba basa n'abagomba kwitaba imana icyo bosiga n'umwana cyangwa ikindi kintu mugabo urumva yuko badasize umwana ba- baba baba basa n'ibiraya barengeye cyane mu mico y'imyaka kandi batabaye ingumba n'ibindi bituma batoshoba kurondoroka ubwira umunsi mwiza Kandi innocent kandi ngaho baraza.
mu burundi ubwira umunsi mwiza ngaho mu burundi innocent eric yumvise akabazo ka innocent umuryango urakura wakura ugakuzwa n'umugore n'umugabo baja hamwe bakavyara umwana ico kibazo uramaze kuciyumvira ko nimba muri kazoza wipfuza umwana canke
yego ah, innocent arakoze ku kibazo abashije erega ku- kuvuga ko umuntu ari umuhomosexual cyangwa ajya abana bahuje igitsina ntabwo bivuze ko ari ingumba igihe kiragira natwe ushaka umwana umukunze u- ukunda umwana ushobora kugera uki- mukibaruka hari uburyo bwinshi buriho um, nk'uburyo bwa sorogate sinzi ko nabi- nabivuga mu kinyarwanda sorogate ni nk'igihe umuntu ushobora gutanga intanga zawe baka- umu- undi mu- mu- mukobwa cyangwa umubyeyi akabatwitira akazabaha umwana wanyu ariko aba ari intanga zanyu mwatanze babiri niba ngewe urugero ngewe rike semuhungu nkundana na rayani tugatanga intanga zacu bakazitera urugero kanange albino urugero albino akadutwitira umwana wacu ya albino yamubyara akamuduha tukamurera so aba ari umwana wacu si abantu rero bumva ko ngo uyu uri umu homosexuel ngo ntango byara ngo birangiye gutyo ngo se ngo uzapfa ngo uhambishijwe ikara ibyo siko bimeze hariho uburyo bwinshi umuntu ashobora kubonamo umwana ushobora kuadopta ushobora no kumubyara ari intanga zawe watanze akaba ari amaraso yawe nanga aba ari dna ya 100% ko ari wowe wawe kubera ko wenda hari n'undi mudamu nyine uba wabatwite ariko eh, aba ari- ari umwana wawe kuko aba ari intanga zawe muba mwatanze kandi umwana avuka ari healthy hanyuma ura ni ibintu ufise mu mugambi canke n'ibanga udashaka kuvuga ya akiswa biri mu mugambi ya ndi kubitegura ayo kubera ko eh, atari amafaranga make yabizimbyeho ndacyabisevingira nimara gusevinga nzabikora ya Mhm. albina akabazo ka innocent wakumvise eric aravuze ahahagaze nawe uhagaze he n'umukunzi wawe ku vy'umwana albina uracahari ubwo tubana ko natwe ntabwo turagera ku Albi.
ntambwe eric yakoze okay Oh, nibaza ko umuhinga bw'ivyuma bakuzanye batevye wowe usubiramo ivyo wari utubwiye wari uvu- wari wishe gute narimvuze ntabwo njye n'umukunzi wanjye turagera ku ntambwe yo kubana Mhm.
eric yagize ariko nitugira ayo mahirwe tukabana ni icyifuzo dufite twese kugira abana atari n'umwana umwe ahubwo abana benshi tukarera abana benshi cyane cyane ko njye nkunda abana bo kwadopta kurusha n'abo nakwibyarira njye ku giti cyanjye nka albina ariko Mm.
Eh, mba numva abana badafite ababyeyi ari bo nareba cyane ubwo abadafite ababyeyi hirya no hino ku isi mba numva nabaha aho kuba nko mu rugo nabo bakishima Mhm.
yego Yego.
ariko mu buryo bwo kuvuga insemination kuriya umuntu ajya kwa muganga bakaba bamutera intanga ibyo byo ni ibintu mwumvikana muri babiri birashoboka cyane ko natwita ntanazi n'uwo mugabo kuko kwa muganga barabikora kimwe n'uko haba n'ubwumvikane ukaba warera abana bisanzwe Mhm.
Eh, Mm. Yego turafise na Nathanael kwindi murongo. Nathanael ikaze kuju rya Amerika.
rero urungutse nimero kuri facebook Nathanael turiko turakumva uriko uratwumva wewe?
yego ndabumva Uherereye he Nathanael?
bondi burundi bujumbura ubu tuvugana Akabazo kawe wihuta.
akabazo kanje nari mfise Mm.
nashaka kubaza umutumire Mhm.
none ko tuzi tumenyereye abantu habana abantu babiri ba- badahuje ibitsina ni ukuvuga umugabo n'umugore Mm.
none ivyo bintu babikura hehe byaturutse he kugira ngo nibyo ba- uwaremwe nyene ari uko nyene bitegerezwa kubaho yuko uzoba uri umutinganyi uko benshi babivuga akabazo kanje nako babisiguye baravuga yuko bavutse bumva umwe atamuhungu ashaka undi atamukobwa ashaka Ah, ico kibazo bamaze kucishura ugira umusi mwiza
yego murakoze yego Ah, Al- ah, ah, albina hari akabazo dushaka kudutomorera ubona uri kumwe n'umukunzi wawe wowe byitwa ko ari wowe uri umukobwa nawe akaba umuhungu
iyo muri kumwe eh, muri ubu buryo bwa eh, lgbtq plus a haba harimo impande zigiye zitandukanye harimo abitwa abageyi hari abitwa abalesbian hari abitwa abatransgender hari abitwa abakwiya hari ababottom hari abatop kenshi rero muri couple y'abakobwa hakunze kubamo umutop n'umubotom Mhm.
umutop ni ukuvuga ngo ni wa wundi uba umeze nk'umusore ukuntu mo gake Mhm.
hakaba n'undi umeze nk'umukobwa ari we- ari n'umukobwa koko nyine ariko yavutse Mm.
kimwe n'uko uwo mutopa ashobora no kuba nawe aremye nk'abakobwa iyo umurebye atambaye imyenda Mm.
ariko hari n'igihe nanone bombi baba bameze nk'abakobwa cyane ubona nta wamera nk'umutopa nta n'uwamera nk'umubotomu Mm.
Ubwo ibyo rero biterwa nabo ahiherereye donc eh, aho utarebesha amaso Mm.
ntabwo wamenya ngo ninde w'umuhungu ninde w'umukobwa hanyuma ariko i- hari ababi- Eh?
hari ababitomora hari ababitomora bakabivuga ati njyewe ni- niyumvamo umusore ndi umusore binarangira akenshi aribo biba b'abataransijenda ugasanga yarihinduje yaribangishije yishyirishijeho undi mubiri runaka ariko hari abatabikora akavuga ati njye nimereye nk'abasore yego mfite hormone nk'iz'abasore niyumva nk'abasore nkanambara nk'abasore ariko ndi umukobwa rero biterwa n'uko we ubwe yiyumva ku giti cye ntabwo umukunzi we ari we umutegeka uko aba cyangwa se uko amera Mm, nashaka kubaza ko nk'ubu par exemple uwo muri kumwe ah, aramutse agiye wari umutop ushobora gukunda uyundi ukumva uhindutse uvuye mu butop ugiye kuba umubotoni canke eh, uri umutop uguma uri umutop mu mutwe wawe
subiramo ikibazo ntabwo numvise Ne- ndumu u- urumva wavu- wadusiguriye ngo hariho abo usanga ngo ari abato- ari abatop undi atari umutop iyo uhinduye couple nk'ubu wakundanye n'umuhungu wakundanye n'umukobwa mugenzi wawe yego mukavana iyo couple yanyu ikahava ukagenda gufatana n'uyundi yego uzoguma uri umutopu canke haragera igihe ushikiriye uwundi ukumva urahindutse
vurema ntibihinduka ni nk'uko na couple y'umuhungu n'umukobwa bageraho umukobwa akavuga ati ninjye uzajya uyobora mu muryango we ntabwo uzajya uyobora ni nka couple nk'izindi zose ni abantu twese turasanzwe donc yapa yapa quelque chose de spécial C'est juste que u- uko muhuza aho muhurira runaka hatarebwa n'amaso nimwe muba muzi uko mubigenza njye niko mbizi ku giti cyanjye Mhm.
ariko nta kuvuga ngo ndajya ku- keretse njyewe ubwanjye nafishije cyangwa nkabwira rubanda nyamwinshi ko guhera uyu munsi njyewe albina nari umukobwa niyumvaga nk'umukobwa njye guhera uyu munsi ndi umugabo Mm.
ntihazagire umuntu unyita ko ndi umukobwa ubwo ni igihe mba mbihisemo njye personel ubwo ni identite yanjye ngewe mba mfashe ariko ntikuraho uko ndi cyangwa se uko ngaragara ubwo nyine mwe bo kubireba nimwe muhitamo uko mumfata ariko ibyo byose nta byanonsheje ubwo ndacyari umukobwa nawe ni umukobwa ari nako nyine nawe wadutumye uvuga uti abakobwa babiri nawe ni umukobwa nanjye ndi umukobwa yego hanyuma uravuze ikintu c'amahormone ati amahormone ukumva ah, ako kabazo ndakabaza we albin urumva nko amahormone iyo tuvuga amahormone harajamo n'ibitandukanye um, imihango iki iyo ayo mahormone ahindutse ya mihango irakomeza ikaza cane ujya medikaramo hari abo babihagarikira umuntu uwo ari wese babimuhagarikira avuze ati sinshaka kuzongera kujya mu mihango birashoboka cyane ko baya- babihagarika bakamuha imiti runaka Mhm.
n'amahomone hari ibinini babiha abamama benshi babaha amahomone abapapa benshi babaha amahomone ibyo ni ni navuga ko ari ntabwo nahita handikapu ariko byose biba biterwa n'uburyo umubiri wawe uri kugenda gahoro bakaguha andi mahomone agu- atuma wihuta mu mubiri ariko ni, Mhm.
ni me- birinda guca kwa muganga si ukuvuga ngo ni la nature si ukuvuga ngo ni umubiri wawe ubigutegeka bikihagarika byonyine n'ibinini barinda gufata bon nta- ndebye nkurikije amaso ibyo amaso anyereka ntakubeshye mbona Mhm.
biriya bintu hari umuntu uvuka ariko ameze vama Mhm.
hari umuntu uvuka ari kuva avuye mu nda ya mama we akaba ari uko yiyumva akaba ari uko ameze akanakura n'uko nguko Ari- bi- birimo ko umuntu ahora yibaza ko imana yaremye abantu batangaje ntiwamenya impamvu ni nk'uko havuka abantu b'abahanga cyane ba- bakora indege bakora ibintu bihambaye twese tureba tukikanga ni nako havuka umuntu ufite uko ateye runaka hanyuma hari nanone n'undi nawe uhinduka bitewe n'ibihe cyangwa n'ibiza bimubayeho akavuga ati wenda fa- ngenda mbona amaka menshi y'abashuti banjye bamwe bagiye bajya mu makupure nk'ayo kuko wamubaza neza uka- akumva wenda arakubwira ati njye nafashwe ku ngufu nzinukwa icyitwa umugabo cyangwa se nzinukwa icyitwa umugore bene nk'uwo muntu haba hari ikintu cyamubayeho kiri psikologike Di- icyo kintu kiba kibera mu mutwe ntabwo uba ushobora kuba wagaruka ngo ukimuhindure keretse aguye nko muri koma akagaruka ari umuntu mushya ibyo ni ibintu biba bibereye ndani muri we biba bisaba tretuma biba bisaba ko hari igihe runaka kizashira swati agahinduka cyangwa se akigumira uko nguko ari nimba ntacyo bimutwaye Mhm.
ariko hari n'uvuka ariko ameze pe Mm, Eric hanyuma nawe ku ruhande rwawe wavuze ati akaju kanje urumva ko ari nk'ak'abakobwa kandi ni kure nimeze gutya nyene Ah, uri ku ruhande rw'umukobwa cyangwa uri ku ruhande rw'umugabo nimba atari banga hanyuma ah, ushimye kubivuga ko ni sawa udashimye kubivuga ko naho ni sawa ariko niwanyishura nca ndakubaza ikibazo gikurikira
um, so kuba mu ijwi rimwe ry'abakobwa ntabwo bivuze ko ari ku ruhande rw'abakobwa so ni ibanga ryo mu buriri ariko ku bwanjye njye ni ndi umuhungu so no mu buriri rero ubwo nk'uko mwabivuzeho hari topu botomu njye ndi topu mu buriri so yeah hanyuma iyo nk'ubu bi- bi- bizoguma gutyo cyangwa unashobora guhura n'uyundi ukareka kuba umutopu nawe agaca aba topu
actually mbe- bif- mbere mbere ah, nari nari bottom na- ntabwo tu- u- u- uvuka ngo uhite uvuga ngo nzahita mba top cyangwa nzahita mba bottom kereka iyo ufite cyane imisemburo ya gikobwa myinshi cyane muri wowe ariko ubundi iyo udafite imisemburo ya gikobwa muri wowe ah, bitewe n'umuntu mwabanje guhura cyangwa mwishimishanye mu buriri nkanjye bwa mbere nahuye n'umuntu ngemba bottom ariko nyuma ah, nza kugenda nko- mbikora nkumva kuba top nibyo binshimishije nibyo nshaka gukora so hari igihe bitewe ni- n'uwo mwahuye cyangwa mwishimanye byose bi- ni- byahinduka bimugeze mu buriri ishobora kuba top ishobora kuba bottom ariko ku bwanjye ngenda top nyine Yeah.
reka dusubire Yeah.
ku mirongo ya telefone adrien ikaze ku ijuru rya amerika dusangire iki yako adrien uratwumva
rero ndavuga uherereye he
so uherereye he
ndi bujumbura akabazo kawe
akabazo kanje nagomba kubaza Mhm.
mfitiye mu kiga- mu kiganiro muri ko muravugana yuko umuntu bashobora kumwongerera amahormone dufate nk'ubu nibaza yuko ari nk'uwo muntu baba bahinduye igitsina ciwe nimba ari umuhungu bakamuha icy'umukobwa nimba ari umukobwa bakamuha icy'umuhungu Mm,
nagomba kubaza mhm.
mbega umuntu mu kumutera dufate nka se nimba bikunda kuko sinibaza ko biba neza bifite Ah, ah.
sinumva ikiganiro nimba bikunda oya adrien Neza.
uratubabarira ku by'amahomone n'uburyo bigenda ko nababwiye mu gice cya kabiri kwa gatatu ndiko ndarondera umuganga azoza kubidusigurira uno munsi twibanda ku kubi- ku bibayabaye bitajamo ubuhinga byose ab'abaganga sivyo ugira umunsi mwiza i bujumbura mu burundi ego kwa gatatu ariko Murakoze cyane.
uzoduhamagara ako kabazo kabaze tuduriko turarondera umuganga turafise na donatien ku yindi murongo wa telefone donatien ikaze
abo ikaze ku ijwi rya amerika
yego ndabumva mwe muranyumva turakumva akabazo kawe Ye- eh, akabazo kanje nashaka kubaza ku bijyanye n'abo bubakana basanga ibitsina Mm, urukundo baba bafise ko urukundo tuzi rufise icyo rutegerezwa kwamugwako mm, kandi icyo rwamuka ko turonka ikibondo hamurumva ni ukuvuga icyo kibondo nicyo kiza kugwiza umuryango none abo baba bubakanye basanga ibitsina bo- by'ukuri bwoba ari urukundo nyezina ko urukundo tuzi ko rwamukamwo ibyamwa ariko tu- tu- tuvukamwo ariko rw'abantu mm.
bibanira uko nyene gushika akaramata kabo bakazofa ata kibondo baronse I- ico kibazo naco nyene bacishuye bavuze ko hariho uburyo bwinshi bw'uko bashobora kuronka ibibondo ku ruhande rwabo albin ati ndashobora no kuzoronka abana jewe nci mvanye ahandi nkirerera uze gusura kumviriza kino kiganiro donatien
Eh, eh, uze gusura kumviriza kino kiganiro wakoze ugira umunsi mwiza
yego sawa murakoze namwe Ego. Um, Eric na Albina mwese akana kabazo ndakababaza aho akarere ka Afrika kagejeje umugabane wa Afrika ugejeje mu kwakira abantu nka bamwebwe intambwe yaho muyifata gute hanyuma eh, muyishima intambwe yatewe n'iyahe igikwiye gutegwa imbere ku rubwanyu n'icahe turahera kuri Albina Albina Albina nambona ko ntabeshye sinzi vurema nimba leta iri kubigira icyo ibikoraho yacu yo mu rwanda ubwo ndavuga mu rwanda nta gikorwa ndabona kiri guverinemental cyabaye kirengera abantu bameze nkatwe ariko ibikorwa by- by'urubyiruko byo ndabibona biri personnel ubwo ndavuga nk'umuntu wenda akifata akavuga ati ndakoresha fete ya pride hari umucuti wacu aherutse kuyikoresha witwa fred rwaka aba mu rwanda birimo ko n'amakomantere baba bamutoteza ariko urumva we ni inisiyative ye ni igikorwa aba yateguye we ku giti cye akavuga ati ngenda batumiye reka twizihize uyu munsi mpuzamahanga wa twese wa pride yarabikoze kandi byagenze neza benshi babigiyemo ariko nabwo kubikora kwe yirinze abanyamakuru ese yabirinze kuko abyishimiye ko batanabivuga oya ahubwo yari yanze ko baza bakabigira uruvugo bakamutuka bakafotora amafoto bakayashyira hanze abantu bagatangira gutuka abantu ntekereza ko ariyo mpamvu yayigize private party ubwo rero kuri njyewe nta kintu kiri guverinementale ndabona cyo kubarengera nta n'ikirakorwa cyo kubapfobya donc bimeze nk'aho ari n'ibanga sinzi ukuntu mbibona mbona nta muntu n'umwe uvuga n'uvuze ubwo ngubwo public iramutuka harimo- harimo ubwo ngewe na eric ku makomantere uzagenda urebe ni ugutukwa gusa ariko ubwo tuba twabikoze ku giti cyacu ariko ubwo mu buryo bwo kuvuga ngo igihugu cyose hari ikintu bakoze kiturengera ntacyo nzi nta n'icyo ndabona ninkibona wenda nzakivuga hanyuma icyakorwa ni icyo ngicyo nyine icyakorwa ni ukuba twabona siporo iturutse hejuru iyo siporo niyo ituma ababyeyi bakuru babyumva iyo siporo niyo ituma inshuti zacu zibyumva abatuzi babyumva ntibibe nk'aho umuntu yisize eh, imyanda cyangwa se ari anormal bibe ko buri muntu wese yumva ko urukundo ari urukundo kandi ko buri wese aremwe bigiye bitandukanye n'undi ari nayo mpamvu aba ari byiza twese tugiye tuba dusa ntekereza ko bitaba ari byiza ariko kuno tugiye dutandukanye ku isi nibyo bituma isi iba nziza kurushaho Mm. hanyuma eric nawe ku bwawe intambwe um, u rwanda urundi akarere k'ibiyaga bigari uganda hehe no muri afurika igeze ko mu gu- mu gutahura uh, imibereho yanyu kameze gute uragashima cane
Ah, ku bwanjye nk'igihugu mvukamo u rwanda ndagishimira first of all kubera ko ni ahantu anytime mvuze ngo ndamanutse ngiye gusura batakimutaza nk'uko kera ba- byari bimeze Ah, abantu bagucana bagukomera bakuvuga nabi bagushungera mbere bya- mbe- ubu ngubu twa- nde- navuga ko twa- hari indi ntambwe twateye ko ugereranyije nko mu bugande nabaye mu rwanda mba na uganda so dufite intambwe twateye kurusha ubugande nk'u rwanda Mu- niba ba eni bazana bagashora imari mu rwanda ntibabahutaze ko bakababuramo nk'abashoramari babonyemo abaryamana bahuje igitsina elen sinzi mba ari mu- muramuzi ariko Ah, numva ko hari intambwe tutangiye gutera ariko iyo nawe ntabwo twayitera ah, umuntu ajya kuregera nk'inzego zishinzwe umutekano wenda bamuhohoteye cyangwa bamututse ugasanga ikibazo cye ntabwo cyihuti- cyihutishwe cyangwa gikorweho so numva ngewe first of all icyo twa- twa- babanza ku- ku- kureba aba- first of all abakozi ko umuntu ngo a- avuye mu kabati akavuga uwo ari ntibamu- ntibamwirukane kuko yari ashoboye nk'uko nageze kubivugaho kare yari ashoboye mbere y'uko yari ashoboye akazi mbere y'uko avuga uwo ari we kuki ba- avuze uwo ari we akaba ari we babwo- bamwirukana cyangwa bamuhagaritse mu kazi so numva hara- ibyo bintu byari bikwiye gukosorwa ikindi baga- hakabaho gukangurira abantu ko turi abantu nk'abandi tutari ibisimba turi abantu nk'abandi tutari ibivumwe ibyo bintu ah, leta yari ikwiye kuba na- yadushyigikira i- i- i- i- i- abantu abantu bakareka guhutazwa nk'ubwo buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko ikindi gihugu nka hano muri amerika utatuka umuntu kubera ubwo inoze ubwoko bwe yakurega amategeko ukabihanirwa so numva rero natwe ba- ba- babivuzeho gutyo abantu batangira kujya bagira ute ba- bubaha ikiremwamuntu nk- nk'uko abandi bateye kuko niba nkunda ibijumba undi agakunda ibishyimbo ntabwo ngomba kumura icyo nkunda cyo kuvuga rero kuza ak- umuntu akigira umucamanza ah, ngo ngo ngo ngo ngo ngo uzajya mu muriro utazima ngo niwe wajya bya sodoma ni gomora numva umuntu azajyayo wenyine ntabwo azajyana n'uwo n'uwo ngo waje kujaginga mugenzi we kuko nta muntu n'umwe uri perfect rega so rero numva nka nka leta yacu y'u rwanda ya yadushyigikira kuko abo bantu barahari kandi tuhari ntabwo tuje vu- vuba tuhari abantu bariho guhera ku bisekuruza byacu guhera kera aba homosexual cyangwa se abaryamana n'ubuje igitsina bari bariho mu rwanda si imico ya kizungu abantu babivuga ngo ni ibintu ngo twakuye mu bazungu ni ibintu byabayeho guhera kera by the way diane uh, mu- muri south africa nubwo abantu bavuga ngo mbese nk'imico ngo yo muri afurika south africa ni igihugu cyo muri afurika Ba- u- u- uh, gukora ubukwe byemewe n'amategeko muri south africa byari byemewe mu mu bihumbi bibiri na kabiri mu gihe muri amerika babyemeje bibiri na cumi so nagira ngo nkangurire abantu rero kubabwira ko atari ibyo kuvuga ngo nibyo si ibyo muri afurika kandi afurika south africa ari muri afurika ko byari byemewe guhera kera ah, ko umusore yasezerana n'undi musore mugenzi we cyangwa umukobwa agasezerana n'umukobwa mugenzi we ah, mu myaka ya za bibiri wenda uganda niho wenda bakiri inyuma ariko ah, nko mu burundi sinavuga ku burundi kubera ko ntabwo sin- si- sinzi uko amategeko abivuga ariko nk'uko rero twebwe bavuga ngo nta tegeko rihari ribihana nta n'itegeko ribyemeza ha- twari dukwiye kugira rero itegeko riturengera niba nta rihana rihari nta ni- nta n'iryemeza rihari twari dukwiye kugira amategeko natwe aturengera amasosiyasiyo ahari ak- ak- ak- akajya yakira abantu bose nta muntu umwe uhutajijwe urakoze ku byumviro byawe reka tu- twatureba yubahe bayubahe ikaze ku ijwi rya amerika bayubahe bayubahe uratwumva ndumva bayubahe tutari kumwe ejo washa- wowe uratwumva Joash- kumenya amaso gute ga duhe joashan kuko bayubahe sinzi ibyarimo joashan uratwumva
Ah, ndabumva cyane U- uherereye he joashan Ah, joakim murereye i kigali uherereye i kigali akabazo kawe
Ah, njyewe icyifuzo nifuzaga Mm.
Ah, nifuzaga ko kigali n'abandi bamwe bari gutanga igitekerezo wenda hari umuntu yakemera ko yagitanga ko
Ah, gutanga iki gitekerezo Mhm.
Ah, wenda se nk'uko wenda mu rwanda uwo muntu urimo avuga ko hari amategeko nta mategeko ahari ahana aba bana bahuje ibitsina numva ko wenda se banashyira n'itegeko ryo kuturengera kuko ageze aho umuntu ahutazwa mu buryo bw'ibanga kuko adafite ahantu rero ugiye kuregera ugasanga nyine arahohotewe kandi guhohoterwa mugana avuga ko bitemewe bivuga ko byiza hajyaho n'itegeko ryo kurengera ikiremwamuntu cyangwa se mu bantu bahu- baryamana bahuje ibitsina Mm. nawe uri muri Eh, urwo uri muri uwo muco w'abakundana bahuje ibitsina ga joakim
yego Mm, hanyuma um, urumva wowe uri mu Rwanda aba bari mu bihugu bindi bya Canada na Amerika ah, biratandukanye wowe bagufata gute mu Rwanda ufatwa gute
Ah, mu rwanda haboneka n'ihohotera nubwo wenda bitagaragara ku mugaragaro ko ari igihe ujya kwaka serivisi kwa muganga muganga yamara kubona ko uri umwe mu baryamana wahuje ibitsina agatanga ndetse ukabona nyine serivisi yagombaga kubwiriza asa nk'aho ayigabanyije ukabona nyine agufashe nk'umuntu w'im- w'ikigoryi agufashe mbese nk'umuntu wataye umuco ugasanga hari n'aba- n'abahura n'ikibazo ku buryo adashobora no kujya kwivuza bitewe n'uko nagera kwa muganga ntabwo bari muhereza serivisi nk- nk- nk'iy'undi muntu kuko bamaze kumenya yuko aryamana n'abantu bahuje ibitsina mm.
yego ntabwo bashobora guhutazwa mu buryo bu- bugaragara naho ariko babuhutaza mu buryo bw'ibanga nubwo bavuga ngo nta tegeko rihari ribahana ariko ubwiza bakagombye no gutora itegeko rimurengera nk'uko bavuga ngo dutoye itegeko rirengera umugore umuntu uzakubita umugore azahanwa gutya ndetse yaba ari nk'umugabo wakubise umugore bakamuhana nabwo bo bakagombye gutora itegeko rivuga ngo iryo tegeko rirengera abantu bahuje baryamana bahuje ibitsina Mhm. urakoze ugira umunsi mwiza ngaho yakimu mu Rwanda
murakoze cyane namwe ego turiko turasa nk'abasezera nk'abasozera muri isanga y'uno munsi eric se muhungu rero akajambo kawe ka nyuma ku mpande zitandukanye n'akahe
ry'akajambo ka nyuma nagira ngo mbwire first of all aba- ababyeyi bafite abana bafite iyo mico bumve ko ari abantu nk'abandi aba bakire bahe kubakiraho iteka bahe kubaca mu miryango bumve ko ari abantu atari imico kwa satani atari ibyo bizi keretse ko wenda n'abakuze ari abantu bashobora kubyiga nk'uko navuze wenda kubera bashaka ubuzima cyangwa se ubuzima butoroshye ariko ndagira first of all bakire abo bantu bumve ko bariho kuko nabo ni abantu nk'abandi bashoboye ikindi icyo nakwa- na- nakongera kuri joakim nawe cyari cyaravuzeho ati um, ah, ku- ah, hari igihe ugenda ku masantere de sante runaka cyangwa ku mudogiteri akakwima serivisi bi- byanaziguye nk'uko bikwiye kubera aho uba uri ibyo bintu birahari cyane nayo no mu nzego zitandukanye ujyamo babona ukuntu umeze baka- baka- bakaguha serivisi nabi bitewe n'uko umeze cyangwa wajya kurega nk'ikirego wa mugani ntibakwa- ntibacyakire neza cyangwa ntibazanagikurikirane kubera wenda u- uko umeze so nagira rero iyo myumvire ishike wumve ko turi abantu nk'abandi kandi ushoboye ikindi nabwira nyine abantu badukurikiye ntibumve ko ngo turaba ko hari iminati ngo nitwe twazanye ibi n'ibi n'ibi no twese turi abantu tuva amaraso amwe ubahera mugenzi wawe amahitamo ye nk'uko natwe twubaha ama- twuba- twubahira amahitamo yawe so um, ikindi nasorezaho nagira ngo mbwire urubyiruko ruri mu- ruri muri lgbt community kumva ko turiho niba- bumve ko nabo ari abantu nk'abandi kandi turiho tuzahoraho ntabwo tuzajya Urakoze.
ntibagacike intege urakoze eric semuhungu ngaho muri las vegas muri california nkibutsa yuko uri umuhungu w'umunyarwanda wa mbere yakoze ubukwe n'umuhungu mugenzi we biciye mu mategeko hanyuma rero albina sidney kirenga muri canada nawe akajambo ka nyuma ku batwumviritsa
ijambo rya nyuma navuga ni ukubashimira mwe mwaduhaye aka gaciro no gushimira abadukurikiye bose bafashe umwanya wabo icya gatatu eh, ni ugusaba nimba hari nk'ubuyobozi bukuru buri kutwumva cyangwa buzatwumva ko eh, bakwibuka ko kubaho ni ukubana abantu bose baba bakeneye kubaho neza mu gihe gito baba bari ku isi rero birimo ko badufasha mu buryo bwose bashoboye bakatuzamura nk'uko bazamura n'indi mishinga cyangwa se n'ibindi bikorwa birimo urukundo Ah, ikindi ni ukuganiriza ababyeyi tubabwira ko ababyeyi turabakunda kuko nibo baba baratubyaye ariko mu kuba tubakunda nabo badukunda uko turi kose baduhane aho bikwiye ariko aho bidakwiye ntibaduhohotere nabo kuko niyo mpamvu baba bitwa ko ari ababyeyi icya gatanu aricyo nsorezaho ari nacyo cya kane niko navuga Eh, ni ukuvuga ko love is love love always wins ariyo magambo avuga ko urukundo ni urukundo kandi urukundo ruratsinda ubwo buri wese yaba ari urubyiruko yaba ari umuntu mukuru ubyumva iyo abitekerejeho neza amenya icyo mvuze
ubwire urakoze cyane ah, ah, albina sidney kirenga ntitwasubira guhamagara nawe uzotwita yego ego tukasaba imbabazi twa twavuze yuko uh, las vegas ari muri california ariko ni nevada ubwo muratwihanganira kandi ngaha rero duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi ni ikiganiro mwateguriwe mwongera mushikirizwa na jewe diane nininahazwe yakoze mugenzi wacu uh, diodone cubahiro yari mu buhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur chang bafatikanije kugira ngo amaju yacu abashikire aho mwari muherereye mwese mandanye kumva ijwi rya amerika hatandukanye kw'isi hose kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburu burungu.com turi kuri facebook instagram na youtube adrese yacu ni radiyo yacu voa mu kanya igice saa cumi na zibiri turaza kuba turi kumwe mu makuru ngiye kubategurira mu kirundi no mu kinyarwanda mu kurindira mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu
mu gukerera igihugu c'uburundi yabaye igisubizo cacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu